kubandanya kumviza radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose mu burundi mu rwanda n'ahandi muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane tangishaka tubibutse ko mu burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri ku mugoroba mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muradukurikira kandi no kuri site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikaze mwese
sankara agomba kuba umu advencara w'umutekamutwe w'urubyiruko samboya twumvise gusa amakuru ye ko yigaga i butare niba ari ibihumbi bibiri n'icyenda niba na cumi yarananiranye nabyo ajyana n'akayumba atwana n'akayumba
uyu ni general james kabarebe umuhanuzi mukuru wa perezida w'u rwanda ashinzwe ibyerekeye igisirikare n'umutekano avuga ku migwi irwanya leta y'u rwanda iyo nkuru hamwe n'iyerekeye impanuro uwahoze ayoboye igihugu cya nigeria yahaye urwaruka muri kino gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda n'izindi nkuru zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye mwese murisanga duhere mu rwanda i kigali hatanguye inama mpuzamakungu yo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi atangiza icese iyo nama uwigeze kuyobora igihugu cya nigeria olusegun abasanjo yahamagariye amahanga kutazokongera kubohera amaboko mu migongo igihe hari abanyagihugu basibiwe bibasiwe na jenoside bakenewe gutabagwa ni inkuru ya mugenzi wacu edi gwema ari mu rwanda muri aka kanya iyi nama mpuzamahanga iri muri gahunda zateganijwe zijyanye no kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi insanganyamatsiko yayo ni kwibuka twimakaza ubumuntu ayitangiza olusegun obasanjo wigeze kuyobora igihugu cya nigeria yibukije ko amahanga afite uruhare rwo gukumira jenoside aho yaba ivugwa hose aho gutegereza ikabanza ikaba yibukije ko mu gihe mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane amahanga yari mu byishimo ko afurika y'epfo yikuye mu butegetsi bw'irondaruhu mu rwanda ho hari hatangiye jenoside yamaze iminsi ijana igahitana abagera kuri miliyoni perezida obasanjo yagize ati kuba u rwanda rwaravuye mu bibazo rukaba ruri mu mahoro n'umutekano bigaragaza agaciro k'imiyoborere myiza agaragaza ko afurika idakwiye kongera guhura n'amahano nk'ayabaye mu rwanda aho umuryango mpuzamahanga utagize icyo ukora mu gihe wari ukenewe cyane muri iyi nama mpuzamahanga yatumiwemo inzobere n'abashakashatsi mu bya jenoside abayitabiriye barimo fredi mutanguha wungirije umuyobozi wa ibuka bemeza ko kubungabunga amateka ya jenoside biri mu bishobora gufasha kuyirinda mu bihe biza jenoside yafashe umwanya ukomeye cyangwa bayiteguye bafashe umwanya ukomeye kugira ngo bayitegure bayishyire mu bikorwa kandi bibere rimwe ni ukuvuga rero icyo dufashwa na senereje nk'abacitse ku icumu ni uko ndetse na leta y'u rwanda muri rusange ni uko izo nzibutso zifatwa neza icya mbere twagize amahirwe ni uko abayobozi b'igihugu cyacu bumva kandi bakamenya yuko kubika ibimenyetso bya jenoside bituma iyo jenoside itazongera ndetse no kurwanya n'ingengabitekerezo yayo kuba rero barashoboye kudufasha aho hantu kugira ngo tubere ikimenyetso cy'ibyagiye bibera aho ngaho ni ikintu twumva yuko twishimira nk'abacitse ku icumu ikindi ni uko haba ibiganiro nk'ibi ngibi haba ibiganiro nk'ibi ngibi abantu bakaganira bakakungurana ibitekerezo ababifiteho ubumenyi bagasangiza n'abandi cyane cyane uburyo jenoside yateguwe abayiteguye n'iki cyabaye kugira ngo jenoside ishobore gushyirwa mu bikorwa abatanze ibiganiro bose bagarutse no ku ruhare rw'abanyabwenge mu gutegura jenoside jean damascene bizimana uyobora komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside yasabye abanyabwenge gukoresha ubwenge bwabo bafasha guhagarika icyatera jenoside aho kuyenyegeza naho mu kiganiro n'ijwi ry'amerika mwarimu zakari kofman wigisha muri kaminuza ya harvard muri leta zunze ubumwe za amerika yasabye amahanga ari mu bibazo nk'iby'u rwanda rwarimo kurwigiraho uyu ni umwanya mwiza kuri twese kugira ngo duhure dusubize amaso inyuma ku byabaye maze tubikuremo amasomo urugero mumaze iminsi mwumva ko mu gihugu cya myanmar havugwa jenoside ndetse n'ibyaha ndengakamere mu bihugu nka siriya bivuze ko dukeneye gukura amasomo ku rwanda mu rwego rwo kubikumira ahandi iyi nama y'iminsi ibiri ije ikurikira ibindi bikorwa bimaze iminsi biba mu rwanda biganisha ku itariki ya karindwi ariwo munsi u rwanda ruzibuka ku mugaragaro imyaka makumyabiri n'itanu ishize jenoside ibaye mu gihugu edi rwema ijwi ry'amerika i kigali
ahandi naho umujyanama mukuru wa perezida w'u rwanda perezida w'u rwanda ashinzwe ibya gisirikare n'umutekano general james kabarebe yatangaje ko u rwanda rudatewe impungenge na kayumba nyamwasa calixte sankara n'indi mitwe y'iterabwoba nka fdlr igamije guhungabanya umutekano w'u rwanda uyu muyobozi yabivuze ariko arasozera inama y'urwaruka rugera ku majana abiri na mirongo itanu rwari mu biganiro bitegura kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi inama yarangiye ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kabuye
mu nama yahuje urubyiruko ruhagarariye abandi rwaturutse hirya no hino mu rwanda rwaganirijwe ku myiteguro yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi ku mugoroba kuri uwa gatatu ubwo hasozwaga ibyo biganiro jenali james kabarebe niwe wabahaye ibiganiro maze urubyiruko ruboneraho kumubaza byinshi rwibaza muri iki gihe ubwo ngize amahirwe yo guhura n'abayobozi nk'amwe muradufasha mutubwireho tuzi umugabo bita kayumba ni umwe mu bo mwafatanyije mu kubohora u rwanda kugeza ubu ngubu hari imitwe imwe n'imwe yishe abatutsi benshi yakoze jenoside mu rwanda bifatanyije nayo mu gukorana ibikorwa byabo bisenya igihugu nagira ngo mbabaze murabona nta kibazo kinini bizateza cyane ko hari ibintu byinshi mwatangiranye atabashije gusozanya namwe nagira ngo mutubwire kuko nawe afite igice kinini cy'abantu runaka ubona bakorana ati umuntu bita sankara ni umuntu nyabaki arwanira ikiwe mu general james kabarebe yabwira urwo rubyiruko ko kayumba yananiwe gukomeza amahame y'igisirikare yarwaniye bituma ava mu rugendo abandi bararukomeza avuga kuri sankara kabarebe yarabajijwe uwo ari we nyuma y'uko izina rye ryumvikanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubwo yigambaga uruhare mu bikorwa bihungabanya umutekano hafi y'ishyamba rya nyungwe general james kabarebe yavuze ko sankara atamu sankara we nta nubwo muzi gusa sankara agomba kuba ari agomba kuba umu adventura w'umutekamutwe w'urubyiruko samuya numvise gusa amakuru ye ko ngo yigaga i butare niba ari ibihumbi bibiri n'icyenda niba na cumi yarananiranye nabyo ajyana n'akayumba ashwana n'akayumba ubu ngubu ari kumwe n'abitwa n'abitwa ba marara nawe yari umusirikare wacu ariko muto cyane ariko nabo ndumva ko bafitanye ibibazo kubera ko sankara ni umuresitape marara ngo yavuye uganda sankara ngo ntashaka abaganda ubwo abo nabo barimo barashwana ubu sankara ari kumwe nande na rusesabagina ntabwo ejo muzumva bashwana general james kabarebe umujyanama w'umukuru w'igihugu mu byerekeranye n'igisirikare n'umutekano yanabwira urubyiruko ko iyi mitwe yose ivuga ko irwanya leta y'u rwanda ntawe ikwiye gutera impungenge force zose mwumva ziba zifite fundamental weaknesses n'ubundi kiba cyaratumye batekereza nabi kibagumamo bagatekereza nabi n'ibyo bagakoze ngo barwana igihugu bakabishwanyiramo ahubwo bakirya bakazimara batageze ku cyo bashaka gukora nababwiye fudereri yacitse mu bice bibiri abanyenduga abakiga sankara ashwana na kayumba kubera amafaranga make y'abakotiza abo ngabo rero sinzi icyo bahagarariye sinzi objectives bafite sinzi nta na fireti n'imwe bapozinga kuri twebwe uruyuki kuguma ruza ntirukudwinga ariko rukaguma hano ku gutwi ruduhera inzukira nk'inzukira inzukira iguma ituhera inzukira ukaguma ugira gutya gusa wikubita wihunga rero muve ku nzukira muve ku nzukira inzukira ze kubatesha umwanya mwebwe nimwubaka igihugu ibi biganiro bitegurirwa urubyiruko mbere yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi biba bigamije kubusobanurira uruhare rwagizwe n'urubyiruko rugenzi rwarwo rwishoye muri jenoside ariko hakaza kubonekamo urubyiruko rwitanze bagahagarika jenoside Jenerali James Kabarebe yabwiye urwo rubyiruko rusaga magana mirongo itanu rwari ruturutse hirya no hino mu gihugu ko umusingi urubyiruko rukwiye kubakiraho iterambere ari ubumwe bw'abanyarwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze yasumta kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi ishyirahamwe pariseme ryishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere ryatangaje kuri uyu wa kane ko ubukene mu bwabaye bwinshi mu gihugu pariseme mu kiganiro ryahaye abamenyeshamakuru yavuze ko mu matohoza ryakoze rifatanyije n'inzego za leta ryasanze ubukene bugeze ku kigero cya mirongo indwi ku ijana rivuga ko ibyo bituma haba abantu badafungura neza abana bakagwara kwashi n'ibindi inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ku bwa Faustin Ndikumana atwara ishyirahamwe pariseme ryishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama ubukene buri mu banyagihugu bwarenze urugero mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yumvikanye ku maradiyo avugira mu gihugu avuga ko mu matoza bakoze bari kumwe n'inzego za leta basanze hafi abanyagihugu mirongo irindwi ku ijana bari mu bukene uno munsi rero twashatse kubabwira ibijyanye n'ubukene ingene bwabaye ndanse buteye ubwoba mu gihugu cyacu abahinga ingene babyerekana gushika uno munsi baravuga neza yuko hafi indwi ku icumi y'abarundi bari mu bukene nta ngere no kuvuga munsi y'idolari ku munsi mbere ubirangije baravuga bati icyo bita uburemere bw'ubukene gapu dora poveti yuko buri munsi ya mirongo ibiri na gatanu ku ijana y'iryo dorari ni ibintu rero biteye ubwoba kuko mu bihugu byinshi niyo ubukene bwabaye mirongo itatu ku ijana ibihugu bivuga biti karabaye twebwe rero tugeze kuri hafi mirongo irindwi ku ijana ni ibintu biteye ubwoba hanyuma urabye mu biharuro byasohotse muri anketi iheruka gukorwa n'ikigo kijyanye n'iby'ubutunzi isitebu ubukene bwari mirongo itandatu na kane ku ijana bwari bwinshi cyane mbere hakaba hariho kuvuga ubukene bujyanye n'iby'amafaranga intara umunani zari zifise ubukene burenze bitewe n'ubwoba hariho nka muyinga mirongo umunani na bane ku ijana gitega mirongo irindwi n'icyenda cankuzo mirongo irindwi n'umunani ingaruka mbi z'ubwo bukene zibonekeza mu kibano aho usanga abana bagwara indwara zituruka ku gufungura nabi bagaheba amashuri kubera imiryango baturukamwo iri mu bukene pariseme n'izo nzego za leta bakoranye ayo matohoza basanze hari n'abantu hahera umwaka batarakora ku inoti nkuru y'igihugu y'ibihumbi icumi ni ukuvuga yuko rero turabye iyi myaka cumi isa n'uko mu by'ubukene atakarusho kahabaye ahubwo mbere ndetse byatiye bigenda bisubira inyuma nicyo bituma ubona abana bahera amashuri ku bwinshi ugasanga idandazwa ry'abantu byo bita tarafike dezetirime aha mu burundi riguma rifata icyicaro ugasanga abantu bagomba bahunga mu by'ubutunzi baja kuronderera hanze impunzi ngene ziba zibayeho gufungura nabi ukaraba ivyerekeye hijiyene murazi yuko nka korera yama ari indwara yama iri ngaha kubera n'ivy'amazi meza uraje iby'ibiciro aho bigeze n'amarovena abantu baronka hagasigara abantu benshi bakenye n'abantu usanga batunze kumbe badashobora no kuvuga neza iyo ariko barabikura kubera nizo porotinite z'ingene umwimbi wiyongera benshi atari nyinshi mu mwaka uheze leta y'u Burundi yemeje ko hari intara zimwe zimwe zahuye n'ingorane zituruka ku ihindagurika ry'ibihe haba inzara cyane cyane mu ntara za bubanza cibitoke bujumbura rirare n'ahandi bamwe muri abo banyagihugu baraganira n'ijwi ry'amerika ku mwaka uheze abana bafatwa baja kwa muganga hano ubu nagejeje muri prince reja bamaze gushika muhira ko iyo nzara yari ndende mu rugo ca aracikana ababwiye ko nagiye numva ku mugoroba bambwira ati utwana turi mw'ibarabara nyina yagiye ndabajije abana abana bambwira ati mama yagiye adutaye ngaho arigiye ngo ntagire ivyo abagaburira aha n'ingene bashobora kuronka n'utwo biririrwa nk'umugira neza biteye ikigongo aratugaburira ukaramva nta mahoro mfise mu buzima mva atari heza inzara iratuma mu buzima havunagurika si heza twese twageze aho bihera imirima twarimye yose yumye yumye imirima ntacyo tugifise aha turagaragara abazaza barajya gutora imibyimba bakwega n'uwaraziga uduharage yarimye twese twarumye ubu ntawe uzohembura uwundi ku munsi turagenda ku mazu y'ituro zibiri zitatu hariho abicwa n'inzara hariho ababorekira aba n'umuntu agapfa akamunukira mu nzu kugira ubwo bukene bugabanuke pariseme irafise icyo isaba inzego za leta n'abikorera utwabo nicyo gituma twatera akamu abarundi bose kuko ibyo bintu biteza kubihindura abanyepolitiki abarongoye igihugu kwama mu ndyane mu ngorane z'inyungu zabo mu gihugu gifite ubukene bungana gutyo ni ibintu biteye isoni urabona n'ubwo bukene turimo butuma n'umengo dutera dukengeretse n'ingorane zacu ugasanga ntiziriko zirahabwa n'ikibanza mu makungu bikwiye ibyo byose rero biba bizananye n'inguvu nke igihugu kiba gifite mu by'ubutunzi turakwiye rero kwikebuka tugahinduka tugahindura uburundi umwaka uheze leta iri kumwe n'amashami mpuzamakungu nka pamu efawo n'izindi yavuze ko hakenewe amafaranga angana n'imiliyoni zirenga mirongo irindwi y'amadolari y'amerika kugira ngo abantu bagera ku miliyoni zitatu z'abarundi bakeneye imfashanyo zihuta bagarukirwe ko abo n'abari bageramiwe no gufungura nabi pierre claver nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
radiyo ijwi ry'amerika mu gihe u rwanda ruri kuritegura kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu jenoside yakozwe muri mirongo icyenda na kane uyu munsi mu kiganiro muri sanga ijwi rya amerika ryatumiye umuryango utegamiye kuri leta avega agahozo ry'abapfakazi ba jenoside ryashinzwe muri mirongo icyenda na gatanu mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiriye na madame saverina saverina mugira wa yesu visi perezida wa avega agahozo atangura amubwira intego n'intumbero bashingiye ko muri iryo shyirahamwe icya mbere byari ukugira ngo abapfakazi bivane mu bwigunge ikindi ni ukugira ngo bomorane ibikomere kuko babonaga basa n'aho bari mu bwinguge ubwabo nta muntu wundi ubitayeho hanyuma bagira umwete wo kwishyira hamwe kugira ngo bajye baganira ku bibazo byabo bakorane ihungabana biyubake bafashanye mu buryo bwose bishoboka mu mibereho yabo mu bukungu mu butabera ndetse n'umuvugizi w'umuryango kugira ngo ari abayobozi b'igihugu ari abafatanyabikorwa bo hirya no hino ndetse ku rwego mpuzamahanga babashe kuwumenya babashe kutwumva izo ntego rero twazigezeho urebye kwa waratangiye rero mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu utangirira mu mujyi wa kigali utangijwe n'abanyamuryango bapfakazi bake ariko uza kuza kwagura imbago zawo ugera mu ntara zose mu turere twose ndetse no mu mirenge niho inzego zayo zose zigarukira ntambwe mumaze kugeraho urasa nkaho uvuga ko mwazigezeho ko mwishimiye aho mugeze watubwira muri makeya uhereye nko ku ngero
umuryango agahozo mu ntego zayo intego nyinshi zagezweho pe zagezweho ariko nta zera ngo de ntabwo byagezweho ijana ku ijana kuko mu myaka makumyabiri n'itanu tumaze ubukene buracyari mu banyamuryango cyane cyane abari bashaje cyane badafite n'akazi badafite indi mibereho badafite imitungo abo ngabo bari barazahaye n'ubu ntibameze neza ariko umubare munini ko twatangiye turi ibihumbi makumyabiri na bitanu ibarura rya mbere ryari ryagaragazaga ibihumbi makumyabiri na bitanu by'abanyamuryango ba vega ariko bagiye bagabanyuka birumvikana ubu turabara batarenga ibihumbi cumi n'icyenda muri abo ngabo hari abantu bari bafite uko bameze n'ubu ngubu bagikomeza hari abantu bagiye bafashwa na leta mu nzego nyinshi hari n'abandi bakimeze nabi ntabwo ubushobozi bwashobotse kugira ngo buri wese yiyumve ko ameze neza yihagije uko wumva yifuza ariko mu by'ukuri nk'abanyarwanda bandi basanzwe abapfakazi ba jenoside ntabwo aribo batindi cyangwa se ntabwo aribo bakene bariho kugeza uno munota ubu rero aziga mu buvugizi bwayo igenda ivuganira abantu kugira ngo bagire imibereho myiza mu nzego zose mu bukungu mu buvuzi cyane cyane mu buvuzi cyane ibyo twabifashijwemo na leta biciye mu kigega cyashingiwe gufasha abacitse ku icumu batishoboye mu ntego zayo z'ingenzi harimo ubuvuzi abantu baravurwa indwara cyane cyane zatewe na jenoside n'ingaruka za jenoside ndetse n'izitari zari zitari ingaruka nazo bakazidufasha kwivuza badufasha abari bagishoboye kwiga barize abana bacu imfubya za- zacu zarize gusanira abantu amacumbi yabo uretse ko hariho abantu benshi bagiye basanirwa muri mirongo icyenda na gatandatu bagasana utuzu twabo twari twarashaje ariko kugeza ubu ngubu nizo zishaje kugeza ubu abubakiwe izikomeye n'ubu ngubu ziracyakomeye intego rero muri make buriya zagiye zigerwaho ubu turaho ndetse uko tugenda dusaza hari ababyeyi bagizwe inshike na jenoside bitwa intwaza bafite uburyo bateguriwe gusaza neza batanduranyije Eh, leta idufasha eh, hamwe na unity club unity club ni umuryango eh, w'ababyeyi b'abayobozi abayobozi bakuru mu bayobozi bakuru b'igihugu b'abadamu bashinga uwo muryango ufasha vega gushaka amazu y'amasaziro y'abo babyeyi bakuze cyane kandi batishoboye ubu ngubu bari gufashirizwamo kugeza ubu ngubu bameze neza iyo miryango i- izo nzu ziri i Huye i Nyanza na Bugesera turitegura no gutaha iyindi tuva aha ngaha muri kuno kwibuka dutaha iyindi iri Rusizi Yeah.
aho ngaho rege ni ugenda bigaragaza rero uko abanyamuryango bagiye bazamuka buhoro buhoro kandi tubifashwamo n'abaterankunga bacu badukunda Ye, turagenda tubigarukaho mu kanya muri kiganiro Mm.
turacyafite iminota ihagije mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika ah, kenshi iyo bavuze umupfakazi abantu bumva umugore abagabo bo biciwe abagore nabo muri kumwe mu muryango avega agahozo
abagabo umuryango w'abapfakazi urimo abagore harimo n'abagabo kuko iyo umuntu wese atakaje uwo bashakanye yaba umugabo yaba umugore wese yitwa umupfakazi turabafite benshi b'abagabo ndetse no muri za komite nyobozi mu nzego zose tuba turi kumwe tura- iyo dutoye dutoramo abagabo dutoramo abagore ariko ntibimubuza kwitwa umupfakazi n'ubwo aba umugabo bwose arahari cyane reka noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire felix uranyumva ndakumva ndakumva ye udukurikiye urahagana he ndi mu rwanda i rwamagana ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo igitekerezo nicyo uwo muntu yari amaze gusobanura kuri radiyo Mm.
abo bantu barafatwa ariko usanga nanone bidahagije kuko hari icyo babafasha ariko hakagaragara n'ikindi kibura Mhm. habura iki nk'ubu ngubu hari uwo bahereza inka Mm.
ariko noneho ugasanga yego iramufashije ariko ntafite ubwatsi ntafite n'umuntu wenda wamufasha gusana n'icyo kiraro Eh, icyifuzo Mm.
kugira ngo bazajya bafasha umuntu ariko bakanakurikirana nimba nta kintu bamufashije hari icyo cyamumarira kuko usanga benshi abafite inka bamuhaye ariko ntagira inzu afite inzu nta karima nta nka nta kuku wagira akantu kamufasha baje kubitubwiraho neza niba babona kuko ibyo babafasha yego biba bihagije ariko haba hari ibindi bimwe bibura kugira ngo bakomeze batere imbere nk'abandi madame mujawayezu felix ati "A- abantu barafashwa ariko haracyari ikibura nk'ibyo atanzeho urugero rw'inka itafite ikiraro cyangwa se mwavugaga n'abubakirwa uwubakiwe inzu ikaba yasenyuka hari gukurikirana bakareba niba umuntu uko yafashijwe ah, hari icyo byamugejeho cyangwa niba nta kandi kabazo asigaranye nibyo rwose arakoze ibyo avuga nibyo Eh, kimwe n'izindi gahunda za leta zo gufasha n'abatishoboye muri rusange n'abapfakazi bacu barimo koko agahabwa itungo atari bubashe kurikurikirana icyo avega ikora avega nta nta mutungo ugaragara ufatika wayo yifitiye ariko icyo ukora ni ubuvugizi uwo muntu turamukurikirana tukareba niba koko ubwo bushobozi ntabwo afite akaba twamufasha ku buvugizi akubakirwa nk'abandi bubakirwa eh, ikiraro akazafashwa gukurikirana iryo tungo ariko avega ubwayo ntabwo iza mu rugo rw'uwo muntu kuko nta- nta bushobozi bundi Ah, icyo ishoboye rero n'iki imufasha ariko abenshi tuba tubazi iryo barura turarizi aho ibibazo biri hose tuba tuhazi kuko mu nzego zose ku- mu turere mu- mu mirenge abanyamuryango turaziranye bihagije ufite n'ibibazo biremereye tuba tumuzi ariko ntabwo birakemuka ijana ku ijana birumvikana ko bitakemuka ijana ku ijana ngo yubakirwe eh, byose inzu ntisenyuka dusubire inyuma twubake cyane ko amafaranga bafasha tuyahabwa n'abaterankunga hari menshi nka farge yagiye ibubakira agasenyuka birumvikana ariko ibyo bintu byose turaripotinga turabivuga tugahamagara tukababwira bakagira ikintu badufasha mu byo bashoboye ibyo avuga nibyo kandi birahari dukwiriye kubona abashobora kudufasha nyine uko bimeze nanjye nabivuze yuko ntibishobora kugerwaho ijana ku ijana muri iyi myaka
twakire na shadarake ngewe ndi mu karere ka nyanza mu rwanda ubwo rero icyifuzo cyanjye ndi kumva abaterankunga wenda ari abamama b'abayobozi bakuru ariko kubera ko kuba imfubyi birababaza ndetse no kuba nta warasigaye uri inshyushyu nabyo birababaza nibaza ko byakarenze kuri urwo rwego kugira ngo na wa wundi wo mu cyaro hasi abe yagerwaho n'ubufasha urumva biracyagenda bikorera hegera mbega hegera ahagaragara mu mujyi cyangwa se ahagutse hari abatarabugerwaho n'ubwo bufasha nibaza ko umutima w'urukundo wakwagutse wakwagutse ukava kuri abo ngabo babaje gukora icyo gikorwa bakubaka izo nzu zo kugira ngo haboneke amasaziro meza uravuga kuri ubu buryo bwo kubakira abantu aho bazasazira
byakavuye mu rwego rw'utwo turere bikazajya umutima w'urukundo ukagenda waguka bikanozwa bikazajya no mu rwego rw'umurenge kuko hari abatagerwaho cyane bataragerwaho nyine nk'uko ari kubidusobanurira mu rwego rwo hasi saverina hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya shadarake sadarake namwumvise ni byiza arabivuga rwose uko bimeze ariko ariya mazu y'amasaziro cyane cyane abantu badafite ahantu baba batishoboye batagezweho n'ubundi bufasha bose nibo bari guhamagarirwa muri ziriya nzu z'amasaziro zitwa inkinga nzima inshuro nyinshi numvise hariho n'abanyarwamagana nzi ko i rwamagana hari inzu y'umuminsi yubatse ya foru ini wani turi mu gushaka abantu bayijyamo ariko kugeza ubu ngubu ugasanga abantu basa naho batabikunze batabishaka buri muntu agashaka ko bamusanga iwabo kandi ibyo bintu biragoye pe ariko kubegeranya biranadufasha bidufasha n'abaterankunga kubegera bakamenya aho bari busange umuntu ari kumwe na bagenzi be birafasha kurusha kuzahamagara umuntu ngo najye gusura umuntu uri rusizi uri gikongora aha n'aha mu cyaro kumugeraho bwite ku giti cye ntabwo biba byoroshye ibyo birakomeye ariko ntabwo tubiyobewe ni ibibazo tuzi twese gusa umuti wabyo kugira ngo tubikemure ni uko dushobora kwegeranya abo bantu abo bantu badafite aho baba bagashyirwa muri ariya mazu kugeza n'ubu haracyarimo imyanya kandi ntabwo baruzura
none se uko biteganyijwe tuvuge nk'abantu begereye aho iyo nzu iri nibo bashobora kuyijyamo muri ako karere cyangwa umuntu ashobora kuva nk'i nyanza akajya i rwamagana hari inzu ahitamo gute umuntu ashobora guhitamo cyangwa muramubwira muti hariya hari inzu ushobora kuza akaba ari bufate icyemezo ntabwo ari wowe wihitiramo ahubwo haba ibarura ry'abo bantu badafite aho baba noneho babarurirwa mu mirenge yabo bakabatanga abo bantu bakazegeranywa akarere runaka kagaterura abantu babo bakajyanwa mu nzu y'amasaziro aho imyanya ikiri muri iriya nzu wenda ya bugesera tuvuge harimo abantu hafi ya bose baturuka mu turere twose tw'iburasirazuba ndetse harimo n'abaturuka mu tundi turere bari mu bugesera kimwe n'uko i huye hashobora kubonekamo ab'intara zose zinyuranye nta muntu n'umwe ufite aho yahitamo aho bamujyana arahajya ntawe ntawe bahitishamo cyangwa se ngo ntawe bategeka oya bareba ufite ikibazo ni uwuhe kandi ntabwo bashobora kumuhata bamujyana bamuganirije bamweretse ibyiza byaho bamweretse imibereho yabo bakagumya wenda kuba babitinya ariko iyo umwe agezeyo abo yasize inyuma nawe adufasha kubakangura kandi ati nta byiza nk'ibi ngibi
yari mugenzi wacu eugene mukangusi yaganira n'ishyirahamwe avega agahozo ishyirahamwe ry'abapfakazi bo muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari kumwe nawe yanitanga ishaka ndashimiye fatuma karara rimasi yamfashije kwegeranya kino kiganiro murakoze